hello my correct people welcome to BC tv today is your first time when they dey come across my channel don't forget to hit on subscribe button and don't forget to share this video so for those one they go i no go waste time god go bless you una i dey talk about royal home nigeria celebrities so my people make we enter with carry us come here right now so my people <clears throat> una know say kabiyesi don reach eight years na he celebrate so when he dey for throne he never tell. anyway e don see tey eight years is a lot of a lot of months and time a lot of years na e be no be months yeah easy pikin wey dem born for eight years e don grow e don dey go school e don dey primary something so my correct people, as kabiyesi come e don get wetin He celebrate more than as he reach that eight years to gather these people together to talk with them. say because this one now he no want wahala you understand no be say as he don reach this thing so after now they begin call am dey give am problem They begin tell am say na so this one come do this one na so this one no come do this one He said that kind thing e no wan hear He can't talk and say because of say he don't forgive olori and he forgive olori so my correct people and uh, una know say some people they about uh, toby philip some people they tok say uh, toby philip say e no get belle you understand some people they talk and but me i dey tok am say "Toby philip get belle you understand me she get belle na im make her. she no dey come out They come dey ask say look like me now as na see me so i know dey dey she no do me anything. she no dey Toby philip not dey among the people. When he fight when he do queen army anything. if you wan find people, when he do queen army something na first wen e do queen army something na anyway make we forget maria runke you understand and uh, who again wen e do queen army something no be toby philip toby philip no even e no even consign her e no even understand and uh, olori ashley olori ashley na dem wit queen get something together. no be toby philip toby philip just come and olori elizabeth That one dey just dis are toby philip na if age dey na if age uh, queen no caviarcy you understand na e don dey dey with queen uh, caviarcy before queen come na dey hear me so ehn uh-huh. so me i no believe say tobi philip do queen anything anytin di pipo wey do queen something sometin na dem na i don mention so and uh, eh, olorirunke you understand olorirunke dey olorirunke na wen e wan become dis eh, thing by by fire by force e wan become eh, turn to change herself to queen naomi you understand eh? na make oni of ife make una no forget say olorirunke na i never know weda huh, i'll come for dat one dat one gist na make i come gist am how with oni of ife eh, take waka i'll come give una di gist you understand so my pipo maria maria hmm, no be small tin maria dey pass o oh. but na maria problem na e come be dat one na dat one no be our problem na and wahala na be that one because na wetin she dey find na she see because na she na send herself na everything when she take send herself na she dey see for body because we we no dey get the time when she dey send herself na im make her anytime when they dey tok about mary i no dey concern me becos i no even want make e concern me because na she do herself na dey feel me na she do herself so whatever she anything wey she sow she go reap am abi whatever she sow she will reap or whatever she reap she will sow no whatever she sows she will reap because na everything wey she dey find dey go anything wey she go find dey go e dey wait for am wetin you do person dem go do am back na wetin me i know for that one That one dem no dey count am dem no dey change am anything wey anybody do anybody <laughs> this life eh the life eh my people hmm. this life eh no be smart, you oh. know. if you talk say <laughs> make this life make you turn back before the life go settle na lie they talk oh, my people because now waiting you they sow sow Now you go they reap because na so me i see say e be and na so it e will be there is no time when anybody could take change anything because wetin olorironke wetin dem don do wetin dem don do to each other That one too much wetin dem don do to each other na so all of dem go dey use different things dey baff because dem dey dem dey do native doctor this one go go this one go go this one go come like say before dem go go marry men go shook head before dem go shook head for marriage marriage wey e not concern them. dem shook head put inside marriage wey they not say it e go cause trouble When be say not be their concern not be their headache They shook head put begin root the things they come out at the end of the day now see wetin the marriage they bring imbalance everything when dem dey do e no dey balance e no dey possible The thing no one work out everything wey they try to do whatever they are trying to touch you e know they change You e know they work out my people now. so gbasgbos Now so e they happen for everywhere as i they see the gist na every time now i take see and at that time now i always They say okay as i see I make i come make i come eh, allowed to now for waiting me i see because this thing no they work its not working out you people are just forcing yourself in di name of say see kabeesi now kabeesi don reach eight years for true na see aa e don reach eight years for true na see olori ashley dey always dey uk e no dey dey eh, ife e dey come once in a while maybe dis december now i don know if she will come because kabeesi i no think say kabeesi even travel go i no sure say travel travel go uk. Yeah, that's down. I'm not sure. So that make her anytime eh, me I don't know I Kabiyesi till they do am o. Kabiyesi Kabiyesi the bone The way well low. But Kabiyesi no wan send anybody. I don't know. Kabiyesi no wan send anybody. Like Olori uh, Toby Philip now, nah, that one When dem don't say e get belle when e her parents place you understand because somebody they say if woman get belle for palace You know they stay palace They always they go you know say now they they no pass They always they come on they go their place say na wetin olori tobi philip do say na because of say e get belle na make and go her family her own house go dey stay there na dey hear me so so my people as i hear this gist now. I say no not be only my ear go hear this one i con share them. make i just tell una little about as Kabi kabiyesi complete eight years for throne how all of them, all of dem they, they, dey the way they they pretend to be they couldn't take it their pretense sef e no work out you understand their pretense e no work out like that because e no work so they try well well to pretend the pretense was not the pretending was not working my people so make una watch this video make una leave una comment god go bless una